mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika abatwumva muri uyu mwanya kimwe namwe bakomeje gutega amatwi ibiganiro byacu ni ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio muri kumwe nanjye etienne karekezi mbahaye ikaze mwese aho muri kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika abo bantu bari n'ukuntu bazorabwa uburyo ni buke eh, n'abantu mirongo itanu gusa twebwe rero tuzoca turaba abatabishoboye kurusha abandi eh, mugabo eh, baza bari barekuriwe kwiga muri ico gisata uwo ni umuyobozi wa kaminuza y'uburundi gaspar banyakimbona avuga ukuntu leta y'ubushinwa izaba abanyeshuri mirongo itanu b'abarundi imfashanyo yo kwiga muri kaminuza icyiciro cya kabiri iyi nkuru kimwe n'izindi ku kibazo cy'ibura ry'imihanda mu ntara ya bubanza ni mu burundi ndetse n'ingamba zo kongera umusaruro mu ntara ya makamba zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu ndabararitse mugume hafi ya radiyo yanyu ndetse na telefone zanyu duhera amakuru uyu mwanya i bujumbura mu burundi leta y'ubushinwa yemeye kwishyurira abanyeshuri mirongo itanu b'abarundi batanuriwe kuziga icyiciro cya kabiri cya kaminuza ubushinwa buzagenera buri munyeshuri amafaranga y'amarundi angana na miliyoni mirongo itatu n'esheshatu buri mwaka umunyamakuru ry'amerika evariste nzikobanyanka i bujumbura mu burundi niwe wakurikiranye iyi nkuru
iyo mfashanyo y'amafaranga ubuserukizi bw'ubushinwa buvuga ko bugiye guterera abo banyeshure iri mu masezerano yo kuri uno wa gatatu hagati y'ubuserukira ubushinwa mu Burundi n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Richard Green aserukira ubushinwa mu Burundi yashikirije ko ico ciyumviro co gufasha bamwe mu bazoja mu gice cya kabiri cya kaminuza y'u Burundi gifise intumbero yo gutegura kazoza ku Burundi abo banyeshure badasigaye inyuma Force est de constater qu'au Burundi, à cause des crises qui ont marqué l'histoire.
Richard Green avuga ati birazwi ko mu Burundi kubera intambara yo mu myaka iheze injabwenge zagiye zigabanuka cyane eka mbere nta n'impamyabushobozi zo ku rwego rwo hejuru zabonetse nico gituma kuva mu mwaka uza tugiye gutangurira gufasha ubwa mbere ku banyeshure mirongo itanu abo tuzobaronsa ibihumbi mirongo itandatu by'amafaranga y'amarundi kuri buri kwezi Ensuite, les aiguilles.
umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi avuga ko imbere y'uko bashika kuri ayo masezerano bavuganye n'uwaserukira ubushinwa mu Burundi Gaspar Banyankimbona avuga ko yari yanasabye kwa kugafashanyo ko kongerezwa ariko bitakunze hanyuma twaranavuganye turagerageza aho twamwumvisha yuko bishobotse bokambakamba kugira ngo gafashanye bakaduze ariko baradusigurira bati ubwo nibwo buryo dufise tisi uburyo buvuye kure cyane mu bushinwa ati nubwo dukatiye ngaha nyene muri gestion ya ambasade turaheza turashimije kubera ko imfashanyo nk'iyo ntishobora kwinjira uko itagira amategeko ayigenga twaciye rero tujya hamwe turategura eh, iyo konvansiyo dushyize ku mukono uwo munsi iyo mfashanyo y'ubushinwa ku banyeshuri ba kaminuza bimirije kuja mu gice ca kabiri master yemewe n'ubuserukizi bw'ubushinwa inyuma yaho bamwe basabiye ko leta yobaronsa agafashanyo nk'uko ibigirira abagiye kwiga hanze y'igihugu iyo mfashanyo yakirwa neza na bamwe mu banyeshure batoye ikibazo kibaha uburenganzira bwo kwinjira mu gice ca kabiri ca kaminuza y'u Burundi bizoza Ive ni umwe mu banyeshure ba kaminuza yifuza kuja mu gice ca kabiri afise akama atera ubuserukizi bw'ubushinwa mu Burundi ni imfashanyo novuga nakiriye neza n'abandi bose numvise bayakiriye neza kuko semye kerien niko abazungu bavuga abafaransa mugabo bivanye n'ubuzima bwo ngaha mu Burundi n'uburyo umenga ntibukwiye rwose ariko turashima bwo murashima abafashe mirongo itanu gusa mu gihe hari n'abandi batazoshobora kuronka ingene bariha burakwiye kubandanya burondera kugira ngo bufashe benshi kuko urabona ngaha mu Burundi amashuri atera azimba ubuzima butera buzimba kandi natwe turakeneye kwiga abantu bakiri bato kugira ngo dushobore no guteza imbere igihugu cyacu tugiteze imbere turi benshi ikibazo benshi bibaza ni ingene abo banyeshuri mirongo itanu bazotorwa mu bandi umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi atanga inyishu kuri ico kibazo abo bantu bari n'ukuntu bazorabwa uburyo ni buke eh, n'abantu mirongo itanu gusa twebwe rero tuzoca turaba abatabishoboye kurusha abandi eh, mugabo eh, baza bari barekuriwe kwiga muri icyo gisata aho rero hari ibyo tuzokorera ko bibaye ngombwa tuzosaba n'amakomine abo bantu baturukamwo badufashe mu kwemeza koko ko abo bantu imfashanyo ibaye nke aribo boyironswa ubwa mbere abanyeshure bivugwa ko batoye ikibazo cyo kuja muri master muri kaminuza y'u Burundi bagera ku majana 370 nkuko amakuru y'u Amerika yakuye mu bigo vya kaminuza kumutanga bivuga ariko umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi akavuga ko ibitigiri bitaramenyekana kuko hari abagisaba kurenganurwa Gaspar Banyankimbona akavuga ko n'igitigiri c'amafaranga y'ishure ku banyeshure bazoja mu gice ca kabiri ca kaminuza ataramenyekana agatera kamo nyabuna abandi bagira neza gufasha nk'uko ubuserukizi bw'ubushinwa mu Burundi bwabikoze mu ntumbero yo guteza imbere ubumenyi mu gihugu bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
turamushimye mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka i Bujumbura mu Burundi turacyari mu Burundi kandi abanyagihugu bo muri zone ya Musigati na Muyebe muri komine Musigati intara ya Bubanza bahanzwe n'ikibazo cyo kubura umuhanda ufatika bakoresha umunyamakuru ry'Amerika Diane Ndonse muri komine Musigati intara ya Bubanza ari utugezaho ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo abanyagihugu bo ku mitumba ihana imbibe ariyo masare wo muri zone muyebe na mpishi wo muri zone musigati nibo babangamiwe n'ubukene bw'iterambere mu bijyanye n'urudandazwa intandaro ni ubukene bw'ibarabara rica muri iyo mitumba kugira abadandaza banini banini bakoresha amamodokari bashobore kudandariza canke kurangurira muri iyo mitumba aha ni mu gihe ibarabara riva ku mugwa mukuru wa komine musigati rigarukira ku mutumba kayange wo muri zone ya musigati ahasigaye ari naho hatangurira umutumba wa Mishi uri muri iyo zone nyene utera umanuka ugahura n'umutumba wa Masare wo muri zone Muyebe hagendwa n'abiyunguruza ku maguru ababishoboye bashobora kugerera ipikipiki ariko nayone umuntu ayigenda ko ntiyoroherwa agenda arayururuka kuko uduce tunini tw'iyo nzira tugizwe n'amabuye hamwe n'udutarugwa ivyo bikava hanini ko iyo mitumba igizwe n'udusozi twinshi duhanamye tukagabugwa n'utugezi ubwo bukene bw'ibarabara buteye ingorane abanyagihugu mu kuronka ivyo bafungura aha ni mu gihe bavuga ko kugira ngo bashikire ibidandazwa batirimira ari mpaka bashike ku isoko yo muri komine matongo yo mu ntara ya kayanza ihana urubibe niyo komine ya musigati yo mu ntara ya bubanza canke ku mugwa mukuru wa komine yabo aba ni bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa masare baganiriye n'ijwi rya Amerika turanasonza kubera nka barabara dufise nta bidandazwa bishobora gushika ino kuko ata modoka ishobora kuhashika dusumira kure tukaja dusumira izimvye hama tugakena n'uburyo bw'ivyo turangura kuko ivyo turangura tubizana ku mitwe ari agafu ari ududandazwa twose akunyu udusabune urabona nk'umuntu avuye muri masara aza kurangura nko mu sigati cabure ibubanza arangura ibintu bizimvye bizanywe n'abandi badandaza ariko iyo haba hashika umuduga nawe aba yishikira nk'ibujumbura kugira ngo umuduga uze kubizana ubishikane muri masari kuri izo ngorane zo gushora canke kugura ibidandazwa ku banyagihugu musitanteri wa komine musigati nduwimana jean bosco abahanura kwikora kuyo bameze bakikorera ku mutwe ivyo bashora canke basuma urumva ata barabara rihari rimeze neza turikora kuri ya mitwe nta kundi mugabo tukabona yuko ivyo twarimye turiko turabijana iyo twashaka kubijana ariko rero aba batwara ibidandazwa bavyikoreye ku mutwe bavuga ko bahombesha kugira bagurishe vuba na vuba babone gusubira inyuma hakiri kare kubw'urugendo rurerure ubu mukenyezi duhuri hano ku kiraro co kuruzi impongora atubwira ko afata urugendo rw'amasaha abiri kugira ngo ashike ku isoko y'umusigati eh numwanya utari muto kuva ngaha gushika musigati nko urabona nikoreye tuvoka ndatujanye musigati niyanshike n'amasaha abiri abafite ibidandazwa byinshi bashora nk'ibifungurwa baringunganije mu kurondera amakinga ariko nabone ntiboroherwa gushikira isoko kuko urugendo ruba rurerure uyu n'uyundi dusanze ahejeje gutekera umufuko w'amavoka agira ajabuke ikiraro cyo kuruza impongora ayangira ndayatware musigati kandi urabona bisaba ko nca kure nubwo ngira mbohere ku ikinga bisaba yuko nza gushika musigati nk'ubu urabona ubu ni mu masaha atanu ariko nza gushika musigati saa kumi aha kandi hari ibidandazwa abanyagihugu bo ku mutumba wa Masare vyobateje imbere ariko bidakunda kubw'ubukene bw'ibarabara icegera c'umukuru w'umutumba Hakizimana Sikeri atanga karorero k'ibikoresho vyo kubaka amazu nk'imbaho n'amabuye kuburyo ata barabara dufise n'uwaba afise ivyo biti ngo asatuze nk'urubaho ntushobora kuronka ingene rugenda ibiti bogira nk'inkwi bakazigurisha kubera ata modoka ishobora gushika ino ntibikunda amabuye urabona ko ino dufise amabuye twoyagurisha ariko kubera ata modoka ishika ino ntibikunda abanyagihugu bavuga ko bagerageje gukora ibarabara ariko ubushobozi bwabo bufise aho bugarukira ku kubura ibikoresho bimwe bimwe musitaneri wa komine musigati nduwimana jean bosco arabahumuriza avuga ko ku bw'ubutare busanzwe buri muri iyo komine bazobonerwaho ibarabara ku bw'abazoza kubucukura murumva rero yuko leta eh, yodushigikira kugira ngo iryo barabara riboneke hanyuma ubwo butare buzobone ingene bugenda butagize ingorane canke ngo imiduga igende nayo canke itembagare ni ni vyiza rero yuko iryo barabara ry'ukuri ryokorwa yaba amasezerano bagiraniye na leta hamwe n'iryo shirahamwe boraba ingene mbere y- yuko ubwo butare bwimbwa haboneka iryo barabara amakuru dukura hano muri komine musigati avuga ko imitumba ya mpishi na masare isanzwe ikenya ibarabara ariyo iri ku butare uranium mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika
arakoze Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza turacyari kandi mu Burundi ishyirahamwe zowa ririmo kwagura aho rikorera umugambi wo gufasha abaturage b'intara ya Makamba ni mu majyepfo Burundi kugira ngo bagire umusaruro utubutse umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri iyo ntara Chris Munezero araduha ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo uyu mugambi urengeje umwaka urangurwa n'ishyirahamwe zowa wari umaze kugeragezwa mu makomine y'intara za gitega muyinga na makamba mu gihe icyifuzo cy'abarongoye iryo shyirahamwe ari uko wokwira mu makomine yose y'izo ntara silvestre hakizimana arongoye uyu mugambi mu ntara ya makamba avuga ko bitoroshe kuwutanguza musanzwe muzi yuko imigambi myinshi iza izana imfashanyo ihereza abarimyi n'aborozi kugira ngo twumvishe abenegihugu ko bashobora gukora ikintu batazeyinze byarutwaye umwanya bavuga bati ntitwumve ingene mwoza kutwigisha Ba- bagumye biyumviye ko tuzozana ibintu mugabo rero bagwirije umwi- umwanya munini wo kwigisha kugira banze bavyumve duca duhera kuri bakenya wumva uwo mugambi muri uyu mugambi tugira ati mwa muryango raba ingufu mufise muje hamwe umugabo n'umugore mbere n'abana bakiye intumbero ku buryo umwaka uko uhera hose bagira bati mbega bimwe twatibura gushika ko tugeze hehe Nahukagiye Philippe wo muri komine Nyanzarake na Julienne Nitereka wo muri zone Nyange muri komine ya Makamba bavuga yuko uyu mugambi mushasha wabafashije kwimbura vyinshi kuruta uko bahora.
nimbura igihe cyose no mu ci ndimbura je mu ci ndafata ahantu hafi y'amazi nkari mu murima w'ibigori tugaca dukoresha kuvomera kuko abana amaze kwiga igikorwa c'ukubona igiterwa ko ari ingirakamaro barabifitamo umwete twatanzwe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze twararima nk'ahantu hangana imetero mirongo itanu ku mirongo itanu twatera nk'ibiro mirongo ibiri n'ibindi tukimbura ibiro cumi na bitanu ariko ubu ku ntango ya mbere tumaze gufata izo nyigisho narakoresheje ibiro bine ndimbura ibiro amajana ane by'ibigori ndatera ibiro bitanu by'ibiharagi ndimbura amajana atatu na mirongo irindwi na bitanu igintu gishasha byabazanye ni cerekeye gukingira itongo gutera ku mirongo gutera imbuto zirobanuye no gutabira isi Kugira babishike ko iryo shirahamwe ZOA ryakoranye n'abafundi b'indimo mu gukurikirana imirima iyo miryango yarimye.
uburimyi n'ubworozi burakeneye abantu babigisha bashikira abanyagihugu turafise rero abafundi b'indimo b'iwacu muri uyu mugambi mbere n'abo ku musozi tugerageza yuko bagenda bakabegera muri wa mugambi w'imvura ati nashaka uzokwimbura ibiri mirongo itanu kisi ize nikurikira baca bagira ati mbega uburyo ufise n'ubuhe ubwo buryo rero afise baca bamwigisha ingene bukoresha kugira ngo ave kuri bwa bindi ahora arima nabi akoreshe bwa buryo neza hanyuma aheze ashike ku iterambere ryo kunguka Buramatari w'intara ya Makamba arashimiye umugambi ushigikira abanyamakamba kutazera inze no gufasha imiryango kuyaga ku migambi bateza imbere. Gade Niyukuri yaboneyeho akaryo ko kumenyesha intumbero nshasha ya leta y'u Burundi ku mashirahamwe mpuzamakungu akorera ku butaka bw'u Burundi.
amanama yose azokwama araba azokwama aba mu kirundi n'abazosigurira abantu bose mu bijanye n'ivyateguwe ni mu kirundi uwo tuzofata afise mu gifaransa tuzomubaza iyo teko yarikuye itegeko ryarasohotse byose ni mu kirundi kuko duteza imbere abenegihugu kandi abenegihugu nabo mirongo icenda kw'ijana ni abarimyi n'aborozi imigambi duteza imbere ni abenegihugu dusabere twese ducike abarundi mu mutima bakunda igihugu bazi aho cyavuye n'aho kigeze abanyamakamba bakurikiranye uwo mugambi barifuza kwiga kurima ibitego batarigishwa kandi bikuzwe muri ako karere nk'umwumbati n'ibindi kugira bagwize umwimbu bongere bavyigishe n'aho babaye imakamba Ceci Munezero ku kijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
abagitangira gukura ibiganiro byacu namwe twatangiranye kuva mu gitondo uyu munsi mwese nkomeje kubifuriza ibihe byiza mwumva radiyo ijwi ry'amerika kuwa gatanu w'icyumweru gishize guverinoma y'u rwanda yaciye itabi rizwi ku izina rya shisha ubu bwoko bw'itabi bwahagaritswe mu gihugu nyuma y'aho bigaragariye ko rigira ingaruka nyinshi cyane ku buzima bw'umuntu izo ngaruka kandi zemezwa n'ishami rya onu ryita ku buzima oms mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi umunyamakuru ry'amerika eugene mukankusi yaganiriye n'impuguke mu by'ubuzima ni dr evariste ntaganda ukorera mu rwanda eugene yatangiye abaza muganga ntaganda impamvu zatumye minisiteri y'ubuzima mu rwanda ifata icyemezo cyo guca iryo tabi ryashisha
kuki leta y'u rwanda yafashe gahunda yo guhagarika buriya bwoko bwo kunywa itabi bita shisha ariko utangira avuze ko n'umuryango w'abibumbye watangaje ko gukoresha buriya buryo bwo kunywa itabi atari bwiza ubu rero tutarajya rero no gucukumbura ibyo wenda minisiteri y'ubuzima yanyuzemo n'izindi nzego urumva ko byonyine byumvikana ko ubu buryo bwo kunywa itabi bita shisha atari bwiza
ye hari abavuga rero bati byarihuse hari icyo mwumva cyagushoboraga kubanza gukorwa yenda kugira ngo abantu babanze bategurwe cyangwa se bumve ko shisha igomba gucibwa kubera ko ari mbi
ntabwo byihuse kubera ko kuva mu nko mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri nibwo hasohotse itegeko rifasha imikoreshereze y'itabi mu gihugu ari ukurihinga ari ukuricuruza ari ukurinywa ibintu buryo butandukanye bagiye bashyiraho ingamba zo kugira ngo turebe ko hagabanyuka ubukana buturuka ku itabi nangwa se iminywere y'itabi mu gihugu ntabwo rero aribwo byari bitangiye bimaze igihe gira ahubwo uvuga uti aba abakoresha shisha kubera ko yasaga nk'ikintu cyiza cyari gishyashya mu bijyanye n'ubundi tumenyereye kunywa itabi mu nkono za kinyarwanda gutekera mu bikamba ibyo bita n'ibijyabona ibikibuto hari sedereti hari ukurya ubugoro hari ukurya itabi ibyo byose twari dusanzwe tubizi ko hari kuko kunywa itabi bikoreshwa bitandukanye noneho rero haza icyo cyitwa shisha ariko tuza gusanga ko ari kimwe mu buryo bwo kunywa itabi ariko bwiyoberanyije niba ariko nabivuga
none se ko kuki ari ishisha mwahereyeho kandi n'itabi naryo rifite ingaruka nk'uko bamwe bagiye batwandikira kuri facebook
irindi tabi rifite ingaruka ariko tumaze iminsi tubiganiraho kugira ngo shisha ni itabi bisanzwe ariko kubera ko abantu baba bafite amayeri bafite ukuntu iyo shisha bayitwaje cyane cyane ko itarimenyerewe itangira gukoreshwa no mu bundi buryo budasobanutse hari abavuga bashyiramo ibyo bita amafureva yo kugira ngo bihumure neza amakuru rero twebwe yatugeragaho ni uko bavuga ati abantu baragenda bagashyiramo n'ibindi biba bitemewe nk'urumogi kandi urwo rutemewe ugasanga muri make harimo icyo nakwita mari puragitisi zitari nziza noneho bigatuma abaturarwanda cyane cyane urubyiruko rugenda rwangirikira muri ibyo bintu nk'ibyo ngibyo ariko nyine wavuga uti kuki bahisemo bahisemo shisha ntibahisemo itabi muri rusange ibintu byose ni ukugenda poroguresive wenda ushobora gusanga ejo nidusanga nk'itaba ari ngombwa wenda barihagarika naryo bibaye ngombwa kuko icyo tugamije twebwe ni ugufasha abaturage ntabwo ari inyuma yo kugira ngo tujye mu nyungu z'umuntu wenda ucuruza itabi cyangwa ucuruza shisha twebwe tureba inyungu za rubanda muri rusange hari uwavuze ati yaba byose babicaga n'amatabi byose kuko bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu nk'uko mubivuga ariko nyine ubwo buhoro buhoro muzajya mugenda mubisuzuma noneho nimutubwire ingaruka kunywa shisha bigira ku buzima bw'umuntu
uretse muri rusange kunywa shisha nakubwira ngo ni iminywere y'itabi yo mu bundi buryo bwiyoberanyije ariko ubundi tuzi ko itabi ritera indwara zitandukanye shisha rero nayo ifite uburozi cyangwa se ubumara niba ari ubushebwe bituruka ku ryumvo rurimo uko arwintakuritinga dushobora gutera indwara za kanseri nanone nk'uko tubizi shisha ishobora gutera indwara zitandukanye z'umutima cyane cyane ko biriya bivundero byabyo cyangwa se biriya biba mu itabi hari igihe bigenda bikitekera mu mitsi hanyuma bigatuma amaraso atagenda neza bikazatuma n'umutima unanirwa gukora kubera ko imitsi aho amaraso anyura itameze neza ikindi ni uko byangiza ibyo bita peredento cyangwa se ishinya inyama y'ishinya birangiza byangiza inyama y'ishinya ubwo ni rimwe na rimwe hari igihe tugira indwara zo mu kanwa ziturutse kuri ibyo bintu abantu banywa ariko rimwe na rimwe rega hari ibintu abantu bakora ukumva ni ibisanzwe niba igihugu nigeze kubamo ahantu barya ibintu bita amayirungi ugasanga abantu baragiye bahinduka mu kanwa nk'ikara ariko bakavuga ngo ni uburenganzira bwabo ubwo burenganzira rero rimwe na rimwe hari igihe usa nk'aho babwita ibintu byakabaye bikoreka gutyo ikindi ni uko ndabyibuka turwanya indwara zandura turasa nk'aho tuvuga indwara zitandura zigeze guca kugira ngo leta y'u rwanda ihora ikumira ikumira sinzi niba ari byiza cyangwa ari bibi ngo n'abaturarwanda nabo bajye bihitiramo bigeze guca ibintu bijyanye no gusangirira ku muyaha shisha rero nta kundi bayinywa umwe aratumura agahereza undi rimwe na rimwe ntabwo uba wacyogeje ntabwo kiba cyogeje urumva ko hari intandaro y'indwara zindi zitandura cyane cyane izo bita amayinfegisiyo ikindi rero ni uko bitera ibyo bita ugasanga umuntu yinywa yarakanyaraye mu maso ibyo byose ntabwo abyumva nta n'ubwo wagiye gupfa uwo munsi ariko usanga umuntu umubiri we ugenda uzahara ni ukuvuga ko agenda ubona ko ashaje kandi atari iyo myaka afite
ikindi rero ni ukubera ko ifite ibyo bita nikotini igira nikotini adikishoni niyo mpamvu umuntu urojejeho usomyeho bwa mbere agakomeza agakomeza agira adikisiyo cyangwa se kudepanda cyangwa se kutareka ibyo bintu yatangiye kunywa kubera ko ifite nikotini ikuretinga depandanse mu mubiri w'umuntu ibyo byose ku rwego rw'ubuzima numva nawe uri umuyobozi bishobotse wafata icyemezo kugira ngo ukingire abantu kereka iyo haba hariho nka arigima ivuga iti njye rwose hari ibyiza bya shisha nashaka kubona rwose murabitubujije ariko henshi ntawe turabona uza kutubwira ati shisha ni ikintu cyiza ye abakunzi b'ijwi rya amerika nabo barifuza kugira icyo bibariza ntiha bose uranyumva mwiriwe mwiriwe neza ndabumva mwiriwe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo njye ni igitekerezo ariko mfite n'akabazo ndi bubaze umutumirwa kuko tugize amahirwe nyine dutumiriye umuntu wo muri minisante kandi rwose nk'uko ubizi umunyamakuru dusanga dufite byinshi tubakeneraho ntitunababone n'ubushize urabizi ko twamubuze icyo cyo nshaka kubaza shisha ndayigarukaho nyuma dufite amatabi hano muri iki gihugu ariko ariko rero icyo kibazo ushaka kubaza cyo ku rwego rwa minisiteri ntabwo aje kuvugira minisiteri nagira ngo tugume kuri iki kibazo cya shisha ushatse waza kumutuma yenda akazakubariza cyangwa se n'ubishinzwe akabyumva eh ngo ugusa uko byagenda kose shisha ntabwo ari nziza pe mm ni ukuvuga ngo nk'uko yabisobanuye abayinywa bayisangirira ku kintu kimwe urumva hari isuku wabyemera ko iyo suku ihari kuko iyo haba hari indwara y'icyorezo yaje nko kuzayikora zitera cyangwa iriya bisize n'ibiki byose ibicurane by'inyoni ntabwo wabasha kubyirinda iyo abantu um- um- muri buwate abantu igihumbi cyangwa magana angahe basangiriye ku kintu kimwe ntabwo bishoboka ko aho hantu kwirinda indwara bumva ko ntabwo byoroshye ikindi nta nubwo tuzi n'ibintu bavangamo yewe biriya bintu uretse ko nyine amahirwe dufite mu rwanda ari bikeya bose wenda baba barebye kure ariko abantu babizi rwose ni bake cyane ku buryo ntakeka ko bageze no kuri cumi na- na gatanu ku ijana baba bazi iyo shisha Mhm.
ye nyibona mu mafilime nta hantu ndagira ngo nyibone Mhm.
iyo nkurikije abantu mba mbona bayinywa bameze nk'abantu basaze no mu myitwarire y'abakina ba- ba- bayinywa ubona ko ari abantu nyine badafite ingeso nziza mm rero nkaba mvugana minisiteri wenda yaba yarebye kure kubica bitari byasakara wenda ngo byangize benshi So, icyo rero jye namutuma wenda akatubera nk'umuvugizi ahari wenda niba ari n'abandi bo muri minisiteri babyumva nabo bakazabidufashamo twebwe habi hano mu rwanda isa- mbese wagira ngo ryananiye abayobozi ku- kurifata kuko niba umuturage bamubwira bati fata amazi ava ku ku rusenge rw'inzu yawe ye gusenyera mugenzi wawe twumva impamvu ngubu umuntu akijya mu isoko akanyweramo itabi akaguhitaho kwivuriramo itabi akanywera itabi mu kabari nk'uko wenda hari n'ababaje kwinywera fanta badashaka no kunywa n'iryo tabi ugasanga umuntu arahita mu modoka arinywa abagore batwitwara ku mihanda badashobora kuba ba- ba- ba- barikwepa ugasanga abantu bari ku marembo y'ibigo by'amashuri y'abana b'incuke banywa itabi ese itabi ryabaye itabi ubwo ntitubuze n'uwo inzoga za magana abiri zateye ubu zihendutse ahari kurusha ni- n'ibibiriti ducanisha umuriro ugasanga umwana wiga muri enterina bamuhaye amafaranga azagura amata cyangwa ikindi kintu buri munsi akagura icupa rya magana abiri nibaza icupa ry'amafaranga magana abiri udasizeho n'ivide Icu- ni icupa rihendutse ku buryo magana abiri birahagije hano mu rwanda kugusindisha ugasinda ukaba ibyatsi kandi noneho abantu bazimu ugasanga babyimbye amatama babyimbye ibirenge abandi ngo babaye ibiremba babaye ingumba ntushobora kumva minisiteri koko ubu yabonye shisha yego nabyo ni byiza kubiyicira sinkeka ko aricyo kiyobyabwenge gi- gisigaye gikaze kurusha ibindi muri uru rwanda hari ibirenze noneho bicuruzwa ba nyiri kubicuruza ku macupa bandikaho imeri zabo amatelefone banabahamagara kugira ngo bababaze bati ibyo mucuruza ni ibiki bicuruzwa ku manywa y'ihangu bigacururizwa mu bubari bwose ntabwo babihagarika nta nubwo turumva abana bamaga basi ngo babacyahe ibyo bashyiramo ujya kubabona bashushanyijeho uruyuki ukibaza niba harimo n'ubuki igitoki wanywa ukumva nta n'igitoki kibereyemo ntiwamenya ibyo bashyiramo ibyo ari byo Mhm.
mbese Ndu- ndumva ikibazo gikomeye gushyira akazi cyane ntabwo ari ibintu byoroshye Mhm.
ni abavugizi murakoze ye urakoze cyane ntiha bose Eh, hari n'utwandikiye witwa kaneza utwandikiye kuri facebook avuga ati "Ah, shisha bari basigaye bavangamo n'urumogi ati yewe nibazaga impamvu badahagarika iryo tabi bikanyobera ati ndashima leta yahagaritse iryo tabi aho wasangaga abakobwa ari bo barinywaga cyane mu tubari ati wasangaga abakobwa batumagura shisha ukibaza amaherezo Ah, urakoze cyane U- uriya mugabo ni- ni ntihabose niha bose ntihabuze arakoze ibintu avuze niba ari umubyeyi niba ari umunyarwanda bisanzwe yaba ababyeyi bose cyangwa abanyarwanda bose bari bafite umujinya nk'uwo afite mu bijyanye n'ibiyobyabwenge byakwihuta kubera ko impamvu bivuga ni uko abantu bose bataragira ngo nibura bumve babyamaganye Mm.
Eh, avuze abantu banywera itabi mu ruhame te- n'itegeko rirabibuze ariko niyo mpamvu ku- ku- ku- ibintu adutumye ahubwo a- antumye kuri kuri- ku nzego zose zishoboka ntabwo ari minisante gusa ubwo polisi nibura akaba yumva ko eh, kunywera itabi mu ruhame ntibyemewe minaloc irabyumva ikurikirana ibikorwa byinshi aba- aba- abarimu n'aba- n'abigisha bose babyumve ko hari ibintu byinshi itegeko ni rirerire hari ama- amabwiriza atandukanye avuga kuri iryo tegeko ni ukuvuga ngo abantu bose ni ukubihagurukira kugira ngo byatabi nk'uko bivuze ati ricara ahantu muri hoteli kwigisha amahoteli ntabwo arabikurikiza ariko- ntabwo arabikurikiza yose ariko ni ugukomeza kwigisha ntabwo twahita tuba ngo ngo tugende dufunge wenda niba nze umupolisi ngo ngende mbona umuntu habanza no kwigisha no kumvikanisha ikibazo uko kiba kimeze arakoze cyane dr ntaganda evariste muganga ni impuguke mu by'ubuzima avuga ku kibazo cya shisha n'ingaruka zayo mu rwanda n'impamvu leta yayiciye mu cyumweru gishize abatwumvaga mwese ndabashimiye kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi nshimiye kandi abadufashije ku buhanga bw'ibyuma namwe batwumva ibiganiro byacu birakomeza mu kanya gato isaha moya n'igice ni amakuru ku buryo burambuye